murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza turi kuwa gatandatu tariki ya mirongo itatu ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi tongeye kubaha ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu muri kumwe na thomas kamirindi ibiganiro by'iki gitondo bibimburiwe n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma yayo turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi abaturage b'u rwanda barasabwa kwita ku mirire yabo kugira ngo birinde indwara zitandura cyane cyane iy'umutima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc gitangaza ko indwara z'umutima ziharira kimwe cya kabiri cy'imfu zihitana abantu mu rwanda ni inkuru ya sumuta kaboyi u rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi w'indwara z'umutima umunsi wizihizwa buri tariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cyenda buri mwaka umunsi waranzwe n'ibikorwa byo gupima izo ndwara cyane cyane mu bakozi ba leta bo muri za minisiteri ndetse n'abandi baza bagana ibigo bya leta basaba serivisi zinyuranye hano twagufashe umuvuduko w'amaraso tufata n'isukari ariko bayigufasha umaze kurya uvuye kurya metero hano urumva nyine niyo mpamvu isukari yazamutse iyo isukari umaze kurya hatarashira amasaha abiri iba ushobora kuzamukaho kabiri ku bipimo wari usanzwe ufite rero isukari nziza igomba kuva kuri kane kugeza kuri karindwi ejo uzagaruka nta kintu wafashe nyine kuko n'amazi amazi yo nta kibazo umuvuduko w'amaraso rero wo twasanze ari mwiza aho umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima yasobanuriraga umuturage uko umutima we utera nyuma y'uko yamaze gupimwa muganga ntaganda evariste ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc avuga ko indwara z'umutima ziza imbere mu zihitana abanyarwanda benshi yatanze ingero z'uko umwaka ushize mu bantu bapfuye mu rwanda abangana na makumyabiri n'icyenda ku ijana bahitanwe n'indwara zitandura harimo diyabete kanseri indwara y'umutima zonyine zihariye kimwe cya kabiri cy'abantu bapfuye bari muri icyo cyiciro dr ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima yagarutse ku mpamvu ziriho muri iki gihe zongera ibyago byinshi byo kurwara umutima ikibazo cyo kunywa itabi hari abarirya hari abatumeka ndaza kwibuka kwibutsa abantu ikintu kijyanye na shisha cyateye hari kudakora imyitozo ngororamubiri iyo uriye ibintu ntubitwike ngo bisohoke ukarya ibyo kurya bifite amakarori nangwa se intungamubiri zingana wenda nk'ibihumbi bitatu wenda umubiri ushaka igihumbi na magana atanu ikindi igihumbi na magana atanu niho ahandi usanga abantu mu muhanda afite nk'indi iri imbere usanga wenda umuntu afite nk'amatako yabyibushye ni ukuvuga ngo mva mu rugo umuntu akinjira mu modoka akagera ku kazi akicara akagera kuri kompiyuta wenda ugasanga ufite gahunda yo kwiga nimugoroba akajya mu ishuri ukavamo ukaba burije ukaba ufite dokima watahanye yo ku kazi nubwo buzima exposure ni ndende indwara z'umutima nazo ni nyinshi indwara y'umutima ibarirwa mu ndwara zidakira abayirwaye baba basabwa cyane kuyirinda cyangwa se bakisuzumisha hakiri kare ni nabwo butumwa bwatanzwe kuri uyu munsi isi yizihizaho indwara y'umutima ndetse n'u rwanda rukaba rwawizihije ushobora kwirinda ntuwirware ushobora kurwara ushobora kwisuzumisha hakiri kare ushobora kwisuzumisha hakiri kare ugasanga ko urwaye ukivuza hakiri kare sinagira ngo mbwire abantu rero ko izi ndwara mu cyongereza bazita silent killers njyewe mu kinyarwanda nazise nk'imungu cyangwa nkungwa imungu ujya ubona igiti gikomeye hariya cyarariwe n'imungu wajya kubona ukabona kuri manywa y'ihangu kirahirimye nuko rero indwara zitandura zimeze niko abantu bagomba kwifuza niyo mpamvu ugomba kwirinda kwisuzumisha kwivuza hakiri kare abaganga batanga inama yafasha abazikurikira guca ukubiri n'indwara y'umutima harimo kwirinda kunywa itabi gukora imyitozo ngororamubiri kurya indyo iboneye kandi ikwiye ifunguro ribereye umutima ni ririmo imbuto imboga ibinyamisogwe ibinyampeke amavuta ya elayo iyo ndyo kandi igomba kuba ari nkene ku binure ndetse bifite umunyu muke n'isukari nkeya abahanga bakemeza ko uwagerageza gukurikiza izi nama zitangwa mu mirire ashobora kwirinda indwara zifata umutima asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora cnc rwahagaritse amaradiyo ane na televiziyo imwe mugenzi wacu eloge wirika neza araduye inkuru ingingo yo guhagarika ivyo binyamakuru yashyikirijwe kuri uyu wa kane ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruka bw'uburundi aime divine niyo kwizigirwa icegera c'umukuru wa cnc akaba n'umuvugizi w'urwo rwego niwe yabitangaje ibiganiro vy'iradiyo ccib fm plus birahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva ku igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bitewe n'uko iyo radiyo yashikirije amakuru ateye kubiri n'akarangamutima k'umwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo kuwa cumi n'umunani nyakanga hari n'ayandi maradiyo n'imboneshakure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'urwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo byabo bifataniye n'ubutungane nazo ni izi radiyo bonesha fm radiyo publike africaine radiyo renaissance televiziyo renaissance edi claude ninahazwe harongoye radiyo ccib fm plus yamenyeye rimwe n'abandi ingingo radiyo yiwe yafatiwe mu rwego sense byagenze gute kugira hafatwe ingingo twita ihutihuti kubera ntitwigeze duhamagagwa nk'abasanzwe barongoye iradiyo mbere barongoye n'uruganda rwo kumenyesha amakuru muri iyo radiyo tubazwe ku byo twoba twaravuze bitoba bihuye n'amategeko n'imiburiburi twisigura twagiye twumva hafashwe ingingo yasomewe imbere y'abamenyeshamakuru natwe twarimwo mugabo ntitwigeze tubwishwa inama duhamagara ati kumbure reka tubanze tubabaze twumve icyo bagombye kuvuga kumbure twaba twatahuye nabi twere bumva twavuye mu gahunda radiyo ccib fm plus yahanywe kubera ijambo ry'intangamarara yashikirije ku wa cumi n'umunani uku kwezi mu byo ryavuga harimo ko leta yahamagariye abantu kwiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba onu ariko hakaba agacerere ku bwicanyi bwahitanye abarundi barenga mirongo itatu ikamanyora muri kongo inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru hanyesi n'indorera yararyumvise jewe rero rirya jambo nararyumvirije nasuwe ndaryumviriza ico umuntu yovuga yovuga ko ngira ngo hariho nk'akajambo kamwe kadafise ikibanza umuntu arabe vyo dukukorera ku bintu bifadika biboneka ivyo rero nivyo nabonye muri rirya jambo ry'intangamarara hanyuma rero tujanye ku byo bafatiye ko mu gufata ibihano vy'amezi atatu iradiyo idakora akarangamutima kumumenyesha amakuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazina muntu no gushigikira demokrasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rirya jambo rihushanye n'akarangamutima k'umwuga hanyuma ikindi baba bagirije ko barenze amategeko agenga ibimenyesha amakuru naho nyene ntibabisiguye neza mu kurindira iyo nsiguro ninahazwe we hari icigwa yahakuye umumenyesha amakuru bariko baramugabisha ati uraraba neza ibyo uriko urakora dukore ibyo bashaka canke urwego sense dukore ibyo rushobora kuba rurwitaho byiza mugabo siko kazi kabo ikindi cigwa twabonye muri itangazo iyi ngingo yaje gufatwa nuko bigaragara yuko mu bagize urwego sense harimo abantu badatahura kumbure umwuga wo kumenyesha amakuru ko mwabonye rirya tangazo rivuga ko twarenze amategeko agenga umwuga mugabo ntibavuga ati ingingo niyi n'indorerano batangazwa no kumva muri iki gihe hari ibinyamakuru vyaka uburenganzira bwo gukora ahubwo twari tuzi ko irya dosiye ivuye mu vya politike igiye rero kubanza gukurikirana inzira yarinda gukurikirana ni ukuvuga ko sense niyo ari kuvuga icyo yoshikiriza kuri arya maradiyo n'ukuryo bariko barakora muri kiriya kiringo ubu rero mbonye ko bazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ibyo bijanye n'ibi byose bijanye n'iyi krizi uburundi burimwo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye kuganira mu guhanahana ivyiyumviro muri ya nzira y'ibiganiro bamaze iminsi bavuga imbere y'uko bishika iyo naribonye isaba abamenyesha amakuru na leta kutarabana nk'abansi ibi byose bimaze iminsi bivugwa uh, vyagirizwa uburundi nibaza mu gihe hoba icuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru bakumvikana atawurengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe ni ukuvuga afasha uburundi kogorora ibimenyesha amakuru ni abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose ni umumenyesha amakuru rero bisigura ko ntibamufata ko ari umwansi ahubwo bukugurura ibinyamakuru bitatu vyatswe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'uburundi biri mu vyaturiwe mu ijoro ryakurikiye igerageza ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ubutegetsi ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu mihumbi bibiri na cumi na gatanu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu asumita kaboyi i kigali na eroje wirika neza i bujumbura ubu noneho ni umwanya wa cya kiganiro iwanyu mu ntara
ndabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya cumi n'umunani kirongowe na jowe diane ninahaswe ihonyangwa ry'amategeko n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru ishikirizwa ry'inkuru zihengamye itangwa ry'inkuru zivuye ku masoko atatohojwe neza ni eme divina niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi w'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi cnc avuga ica amaradiyo agera kuri atatu yafuswe burundi burundu mu gihugu c'u burundi n'imwe yahagaritswe vy'imfatakibanza mu kiringo c'amezi atatu yahowe iyo nkuru iri muzo tugarukako mu kanya mugume ku maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi rwaraye ruhagaritse mu kiringo c'amezi atatu iradiyo yigenga ccb fm plus iyo radiyo yagirizwa ko itubahirije akarangamutima k'umwuga mu kuvuga ko leta y'uburundi itashizeho ikigandaro c'abarundi biciwe kamanyola ku itariki ya cumi na gatanu ya kuno kwezi andi maradiyo atatu hariyo bonesha fm rpa na radio television renaissance ari mu yaturiwe nyuma y'igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mwaka wa bibiri na cumi na gatanu gatanu yatswe uburenganzira burundu bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi kurikira Aime Divine niyo kwizigirwa nicegera akaba n'umuvugizi wa CNC niwe yasomye itangazo ririmwo izo ngingo kuri uno wa kane ku mugoroba urwego CNC rumaze kwihweza ibikorwa vy'amaradiyo n'ibindi binyamakuru hariho utunenge twibonekeje natwo n'utu ihonyangwa ry'amategeko n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru ishikirizwa ry'inkuru zihengamye itangwa ry'inkuru zivuye ku masoko atatohojwe neza kubera yuko gushika uno munsi hari ibimenyesha amakuru bitaragirana amasezerano n'urwo rwego sense ibindi binyamakuru bikaba bitaratera igikumu ku cegeranyo c'ivyo biyemeje kurangura urwego sense mu nama ya bose bapfunditse ibi bikurikira ibiganiro vy'iradiyo ccib fm plus birahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva kw'igenekerezo rya kabiri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bitewe n'uko iyo radiyo yashikirije amakuru ateye kubiri n'akarangamutima k'umwuga n'amategeko mu ijambo ryayo ry'intangamarara ryo ku wa cumi n'umunani nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hari amaradiyo n'imboneshakure vyatswe uburenganzira bwo gukora kuko vyacerewe gutangura imirimo hisunzwe amategeko nazo nizi iradiyo miguel iradiyo citizen iradiyo twiteza imbere iradiyo tugira ubuntu iradiyo rtbf iradiyo ijwi ry'amahoro radiyo televiziyo la vivante ijwi ry'impemburo televiziyo denome teledis burundi televiziyo voix d'espoir televiziyo distributeur denome mmds hari n'ayandi maradiyo n'imboneshakure yatswe uburenganzira bwo gukora kubera zitashoboye kubahiriza amasezerano zifitaniye n'urwego sense no kuba zitashoboye gutunganya ibibazo byabo bifataniye n'ubutungane mu kiringo bahawe na sense nazo nizi radio bonesha fm radio publique africaine radio renaissance television renaissance ubwanyuma urwego sense ruribukije ibinyamakuru bimwe bimwe vyandika bidatanga ibinyamakuru muri sense yuko kuva ku wa mbere gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bizotangura gufatirwa ingingo ibimenyeshamakuru vyakebuwe kenshi n'urwego sense ku tunenge twibonekeza mu nyandiko zavyo bitikosoye navyo nyene bigiye gufatirwa ibihano bitegekanijwe n'amategeko mu misi ya vuba madame aime divine niyo kwizigirwa icegera akaba n'umuvugizi wa cnc cnc akaba ari urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu c'u burundi mutinone abakurikiranira hagufi itangazamakuru bavuga iki kuri iyo ngingo abahinga mwuga wo kumenyesha amakuru bavuganye n'ijwi rya amerika bahanura leta kudafata itangazamakuru nk'umwasi amenyesha amakuru nabo bagahamarigwa- bagahamagarirwa ku- kwirinda ikintu cose cotuma baja kubiri n'akarangamutima k'umwuga umviriza madame agnese n'indorera ni inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru yavuganye n'umumenyesha amakuru wacu i bujumbura erojwirika neza bene iryo jambo intangamarara mu bimenyesha amakuru amaradiyo canke amateleviziyo yerekana aho ico kimenyesha amakuru gihagaze ku bintu ku bintu vyabaye canke ku bihe iki- igihugu kiba kirimo aho rero mugana bone hariho ivyo barenda gukurikiza ni ukuvuga ko hari amajambo badakoresha hanyuma kandi bakishimikiza vy'ukuri ibintu biriho biboneka bigaragara jewe rero rirya jambo nararyumvirije nasuwe ndaryumviriza ico umuntu yovuga yovuga ko ngira ngo hariho nk'akajambo kamwe kadafise ikibanza umuntu araba ivyo dukorera ku bintu bifatika biboneka ivyo rero nivyo nabonye muri rirya jambo ry'intangamarara hanyuma rero tujanye ku byo bafatiye ko mu gufata ibihano eh, vy'amezi atatu iradiyo idakora akarangamutima kumumenyesha amakuru kamutegeka gushigikira amahoro gushigikira agateka kazina muntu no gushigikira demokarasi ubwo rero nibaza ko muheza mukabaza sense aho rirya jambo rihushanye n'akaranga n'akarangamutima k'umwuga hanyuma ikindi baba bagirije n'amategeko ko barenze amategeko agenga ibimenyesha amakuru naho nyene ntibabisiguye neza ary'amaradiyo nibaza ko aribonesha rpa na radio televiziyo renaissance jewe ndavye ibyo sense yari yaravuze mu cegeranyo c'ivyo vyakozwe muri ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibyo umukuru wa sense yari yemereye abamenyesha amakuru ahubwo twari tuzi ko ijya dosi ivuye mu vya politike igiye rero kubanza gu- gukurikirana inzira yarinda gukurikirana ni ukuvuga ko sense niyo ari kuvuga icyo yoshikiriza kuri arya maradiyo n'ukuryo bariko barakora muri kiriya kiringo ubu rero mbonye ko bazigarutse ko byanyobeye gutahura mugabo nibaza ko ivyo bijanye n'ibi vyose bijanye n'iyi kirizi uburundi burimwo kandi ko bizohava bigatora inyishu biciye ku kuganira mu guhanahana ivyiyumviro muri ya nzira y'ibiganiro bama- bamaze iminsi bavuga uyu munsi wahanura iki abakora umwuga wo kumenyesha amakuru eka n'inzego za leta cyane cyane izi nzego ziri gucunga ingene ibinyamakuru bikora ibi byose bimaze iminsi bivugwa ah, vyagirizwa uburundi nibaza mu gihe hoba icuka ciza hagati ya leta n'ibimenyesha amakuru bakumvikana atawurengeye uburenganzira bw'uwundi umwe wese agakora ajana ku mugozi umwe ni ukuvuga afasha uburundi kogorora ibimenyesha amakuru ni abantu barinda gukora babangabanganywe na leta n'izindi nzego zose ni umumenyesha amakuru rero bisigura ko ntibamufata ko ari umwasi ahubwo bukugurura mbere niyo mukeneye eh, amakuru bakaya bakayashikiriza bakayashikiriza mukabashikira bakabashikiriza amakuru madame agnese n'indorera inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru yari kuri mikoro ya eroje wirika neza ariko avuga ico yibaza ku ngingo y'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi yo guhagarika mu kiringo c'amezi atatu iradiyo yigenga ccb fm plus ico yahowe nayo ni intangamarara yakoze ku vyerekeye ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi bari kamanyura muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku igenekerezo rya cumi na gatanu andi maradiyo yapfunzwe burundu ni bonesha fm rpa na radio televiziyo renaissance imiryango y'abatwa igera kuri mirongo itatu na babiri yo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke mu gihugu c'u burundi iridogera indongozi z'iyo komine ko yanyazwe amatongo yari isanzwe irimamwo ibintu vyunyurwa n'uko iyi miryango idatunga impapuro ndangatongo abarongoye ishyirahamwe ry'abatwa ku rwego rw'igihugu basaba abajejwe intwaro kwitwararika ku baronsa bene izo mpapuro igihe babahaye amatongo ni mu nkuru twateguriwe n'umunyamakuru wacu mu ntara ya cibitoke diane ndonse amahegitari umunani niyo iyo miryango y'abatwa bo muri komine rugombo y'intara ya cibitoke ivuga ko yanyazwe n'ishirahamwe ririma rigahingura ipampa kojerko ayo matongo yo ku mutumba wa rukana ya kabiri bavuga ko bari bayahawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu na musitanteri yari arongoye iyo komine ico gihe urongoye umugwi w'abatwa bo muri komine rugombo ruheto william arabitwiganira bigezeho rero cya gihe kongereko yari igira ngo ikomoze ahantu hayo baca baraza barahitirira ngo naho iwabo tugezeyo buri matara araraba abona ko kwaho hantu ni akantu ko kuranguriramo ibikorwa nta pamba ryohaba baca baratubwira ati genda musitanteri abakiranurira ibintu bumvikane na kongereko rebe ko bo bakomorera aho hantu tugeze aha mu biro kwa musitanteri musitanteri yaciye yegukira mu ruhande rwa kongereko ngo ntitwimuke aho hantu kugeza aho tumubaza none twakwimuka aho hantu imiryango yacu tuzoyirimira hehe kariho hari hadutunze niho twarangurira ibikorwa turimira abana imiryango yacu nta na kimwe yatwishuye yaciye yatubwira ngo nimugende ngo kongereko ngo irahafasha n'ubundi turabye kongereko ibikorwa yatubwiye ngo izoharangurira yavuga ko yatera igitegwa cy'ipamba n'ubu ntacyo yahateye ahubwo abahutu nibo bagenda bakumvikana nabo bakarima ibindi biterwa mbumbaruko bitajanye n'igiterwa cy'ipamba bari baharanguriye abanyagihugu baharima bobo bavuga ko bari mu minwe y'ishirahamwe kojerko kandi mu gihe abatwa bosubira kuhakomoregwa bobakotera nk'uko babikora mbere ku ruhande rw'imiryango y'abatwa ivuga ko yanyazwe amatongo ibona ko ari uguhohoterwa bagasaba ko boyakomorerwa mu maguru masha kuko ariyo yari abatunze ni ukuduhohotera kugira ngo badutware amatongo yacu noneho wumva abanza babwira uwo rebeka nshuti ubwira ati ngaha ntabwo hakiri ahabatwa ubu hasigare mu matongo y'iki y'abahutu ati nimugende mugumye ku karurama mwagumye aha ngaha hasigara mu itongo ry'abahutu ntabwo itisigara itongo ry'abatwa bidufasha mwebwe abategetsi mukadukurikiranira misanteri na kongereka kugira ngo turebe ko aho hantu uyu mwaka natwe turimira abana ibigori no twumbati kenshi abana bakunze kuva ku ishuri kubwo bahitira inzara bakabura ibyo bajya kuko twari dutunzwe n'aho hantu mu iduha nubwo biri uko mu ntwaro bavuga ko ayo matongo atigeze aba ay'abatwa umuhanuzi wa musitanteri wa komine rugombo ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano firme habumuremyi avuga ko leta yari yahabahaye mu buryo bw'intizo ayo matongo rero harageze igihe kojeriko irondera kwagura indimo zayo kubera ko n'amatongo kojeriko yahawe na leta yarimemwo igitegwa c'ipampa kojeriko yari kikoresha amamashini mu kugira ngo yagure indimo zayo niho rero abo batwa babona ayo matongo bayakuwemwo uko nyene baca bataha kwidoga yuko boba bo banyazi mugabo ntabwo ari byo yari intizo bari baba bahatiye gusa kugira ngo bashobore kuyimbura baronke n'ibyo bafungura abatwa bavuga ko batsindishwa no kudatera imbere kwabo ruheto william aserukira abo muri komine rugombo abivuga afatiye ko icyo gihe bahabwa amatongo batitaho gutunga ibyanditswe kera umutwe ahawe ahantu yacavuga ati baraduhaye ibyo kwitaho ngo wake ikete yo ku usabe musitantire tinyandikira unsinyire iketi yerekana ko aho hantu ari aho muduhaye ntitwabyitaho ariko rero urumva n'amata by'aya mavuta musitanteri yaduhaye ni uwa kare n'ubu bundi kandi ni musitanteri yotwumviriza ikibazo cyacu akadukiranurira urongo ishyirahamwe mpuzabatwa mu burundi unipoba leonard habimana asaba abajejwe intwaro kwitwararika gutanga impapuro ndangatongo mu gihe batanze amatongo ku batwa akama twotera abatanga amatongo ko iyo abatwa bakoze ibishoboka byose bagaca ku nzego zose zituma boronswa ayo matongo hanyuma bakayaronka ko boca bihutira no gutanga impapuro ziranga aho hantu kugira ngo mu minsi ikurikira ntibaze bahanyagwe byitwa kumengo sahabo kandi baraharonse baraharonkejwe n'ubutegetsi buba bwari buhari ariko kubw'ingorane y'uko ata mpapuro bafise ugaca usanga bagiye kuhakwa kandi bari basanzwe bafitiye uburenganzira uyarongoye ishyirahamwe unipoba abandanya avuga ko ibintu nk'ibi byo kunyagwa amatongo ku batwa byibonekeza no mu zindi ntara zo mu gihugu bivuye ko intwaro zatanga amatongo ariko ntizitange impapuro kugira ngo bifashe intwaro zizokurikira mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika yanendonse urakenuye tuve ngaho mu ntara ya cibitoke dukubitire gato mu ntara ya makamba neza na neza muri zone kazirabageni iyo zone ikaba ivugwamwo abanyagihugu baheruka guhunguka bitakambira basaba ko baronswa inyigisho ntekanyabwenge abayaze n'umunyamakuru wacu alain yivira nkunda bamubwiye ko bahahamuwe n'ivyo babonye imbere yo guhunga
benshi muri abo banyagihugu bamaze guhunguka bo ku mutumba wa buheka muri komine nyanzarake bivugira ko iyo baba baronswa izo nyigisho batobaye bibuka ivyakahise kagizwe ahanini n'ibimenyetso vyo kwakwa ubuzima vyagiye birabashikira aho ni nyuma y'aho mu burundi hadukiye kutumvikana mu vya politike mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu maze bigatuma abantu isinzi bahitamo guti zabo bagahungira mu bihugu bitandukanye nk'u rwanda tanzania na congo muri kino gihe bakemeza ko uko batanyigisho baronswa bituma bamana ubwoba pascal ntirampeba ni umwe muri bo twebwe kuba atanyigisho turaronka tuguma dusimbwa n'umutima kuba tuba twibutse ibyo twari twaciyemo kera tugaca tuguma tugira ubwoba tuguma twiyumva yuko bizava bimera nka kwa kundi ku bwa mbere ikintu cyatumye duhunga n'ubwa mbere yuko aricyo kihava kigaruka tugasaba kandi tukahunga byongeye abo banyagihugu batubwira ko bama bikanga bafise intekera mu mutwe mu gihe bari mu gatiro bakabiha insiguro y'uko atanumwe muri bo aribagira umuruho yagize mu guhunga canke ubuzima bubi babayemwo bari mu buhungiro gerard muntu n'utwiwe haheze amezi umunani ahungutse niko abibona kandi cabaye ntigifudika ni ukubyibuka bikigukomerekeje canke bitagikukomerekeje ntivyoroshe na gatoya na cane cane mu gihe iyo nk'abantu bahunze ubungubu ugasanga ibyo waruzeye ku buraro n'uburamuko byaratwawe n'abandi bantu ibyo biratuma ukomereka kandi urumva iyo wibutse ibintu byo kutumvikana nk'amacakubiri cyangwa nk'ibindi ugaca ubona kandi hari nk'uwundi muntu yifuza kandi ko ibyo bintu byogaruka uca ubabara gusumba kuko wewe niwe uba uzi ingorane bitera iyo ibyo bintu bije n'ababyeyi ubwabo baremeza ko atagikozwe kugira ngo amahimiriza yo gutekanya imitima y'abantu abe urutavana ko atagisivya bazosanga bafise ibimenyetso by'ihahamuka bagafatira kuko hagize n'amakuru y'ibihuha yaduka baca bacika ivutu atanazi masumbuko batazira akirimo arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo abahungutse ku rwego rw'igihugu agatangazwa n'uko nyigisho zibatekanya baziheruka bagihunguka kenshi abahungutse iyo bashitse barahabwa inyigisho haciye iminsi ugasanga birahagaze ibyo bisa ni ukuvuga yuko hacamo igihe kindi izo nyigisho ntizibandanye ni ukuvuga yuko twebwe ico dusaba leta kugira ngo ifate mu mugongo ifashe aba bantu bahungutse kugira ngo babandanye babandanye bahabwa izi nyigisho niburi buri n'ikiringo c'imyaka cumi n'amashirahamwe mpuzamakungu eka n'amashirahamwe y'abarundi bashoboye gukora gutanga inyigisho kugira ngo abandanye ahe inyigisho na cane cane zotuma abantu bahungutse bahumura mu mitima yabo kuri ayo masabo y'abanyagihugu bamwe mu bahinga banonosoye inyifato n'imibereho y'abantu babona ko mu gihe izo nyigisho zitotangwa ibintu bishobora kunyuka simeo nkuru nziza ni uwanonosoye inyifato n'imibereho y'abantu abantu bajejwe intwaro bakwiye kubanza bakegera abo bantu ariko barahunguka kubarwanisha yose uko ubwa n'ibyo babaha n'ibindi bwa mbere n'ibiganiro bakabashira hamwe bakabereka yuko baba bahunze bashobora kubana bose mu mahoro n'umutekano bakabereka yuko bose baje ari bene gihugu bashobora kubana mu mahoro n'umutekano iyo intwaro ivyihojeje abahungutse bagashikira ngaho ntihagire akajambo k'ihumure babaha niho haca hatangwa kuvuka ibibazo kubera nta muntu n'umwe aba yabegeranije ngo bashire hamwe nimubona nk'umuntu amaze nk'imyaka bari hanze y'igihugu asanga ibintu byinshi byarahindutse mu gihe rero ata muntu amwegereye ivyo rero ushobora gusanga navyo bitera ingorane mu mutwe wiwe kandi bibi bishobora no kumutuma yumvira nabi no guhahamuka ashobora no guhahamuka haca yigungagunga kuko ntawamuhaye ikaze amakuru dukura mu bajejwe intwaro yemeza ko naho atamatohoza arakogwa biboneka ko abenshi mu bari barahunze bashobora kuba bafise ibimenyetso vy'ihahamuka ahanini bikava ku bwoba butarashobora kubavamo bikwiye nk'uko ayo makuru abandanya avyemeza imakamba mu bumanuko bw'uburundi alam eve irankunda ijwi ry'amerika
bakunzi mwatwumviriza mwakoze innocent kimenyi na diane nahazo mari kumwe twahawe amahirwe yo kubana namwe tubipfurize kuranirwa amanyu no mu vyanyu mugume mwumviriza ijwi rya amerika muryoherwa aho muri
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com abakomeje kutwumva mu masegonda make cyane murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mbaye mbikibanuye murakarama mugire wikendi nziza